Iri ni ijwi rya Amerika. radiyo ijwi rya amerika yumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe mwaramutse neza inshuti muduteze amatwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo mbahaye ikaze mu makuru yacu mu rwanda imvura nyinshi ivanze n'umuyaga yasize imiryango irenga mirongo itandatu itagiraho ikinga umusaya none twari twaraye hanze ubu nyine turirukanka mu baturanyi turebe ko tubona umuntu ducumbikira nawe mwicaye dandi gutitira nari kurara he ubona n'umuhungu wanjye nawe aracumbitse abo ni abaturage bo mu karere ka rusizi mu burengerazuba bw'u rwanda basizwe iheruheru n'imvura nyinshi iyi nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu ariko duhere aya makuru yacu ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe na mugenzi wanjye Alois Bigirimana
urakoze ndamutse n'abaduteze amatwi abantu bashyika kuri mirongo ibiri na bane barapfuye abandi mirongo itatu n'umwe barakomereka ryo ku munsi w'imana igihe itereni itwara bidandazwa yarimwo n'abantu bari bayinyegejemo yatibarabara ry'indarayi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo nk'uko byashyikirijwe n'igipolisi hamwe n'abajejwe amagara y'abantu amakuru atangazwa n'itorukanizo ry'amakuru ry'abafaransa afp avuga ko iyo mpanuka yabereye mu ntara ya kasayi iri mu gice cyo hagati gishira uburengero bw'igihugu ibaye impanuka y'itereni igira gatatu mu kiringo cy'ukwezi kumwe muri Kongo abantu barenga ijana na mirongo itanu barapfuye abandi baharurwa mu majana baraburwa irengero ku munsi w'Imana ejo inyuma y'igihuhusi kivanze n'imvura nyinshi cyataziriwe idayi cyakubuye ubumanuko bushira ubuseruko bw'umugabane wa afurika ishyirahamwe mpuzamakungu oni rigereranya ko abantu barenga umuriyoni umwe n'ibice bitanu muri mozambike malawi na zimbabwe bakozwe ko n'icyo gihuhusi icyo gihuhusi kivanze n'imvura nyinshi cyatanguriye mu gisagara cya beira muri mozambike ku munsi wa kane mu nyuma gitandukira malawi na zimbabwe abakuru b'ibihugu muri mozambike na zimbabwe baciriye hagati ingendo zabo mu makungu barimwo bahitamwo gutahuka kuraba ibyononywe n'icyo gihuhusi ibisata bya oni hamwe n'umuryango mpuzamakungu witaho imbabare ku isi croix rouge bariko barafasha mu bikorwa byo gutabara batanga imfungurwa amazi hamwe n'imiti hakoreshejwe za kajugujugu amatohoza yibanze ku gasanduku kirabura kabika amajwi y'ibiganiro umudereva w'indege agirana n'uwumuyoboye ku ndege ya ethiopian airlines iheruka kugira impanuka yerekana ko hari isano ku byatohojwe ku ndege yo muri ubwo bwoko nyene yagize isanganya muri indonesia mu mwaka uheze ibyo byashyikirijwe n'umushikiranganji wa etiyopiya ajejwe gutwara abantu n'ibintu Dagmawite Mogese yabwiye abamenyeshamakuru ko ibiriko biratohozwa ku cateye impanuka y'indege mu ndwi iheze yahitanye abantu ijana na mirongo itanu n'indwi bishobora kuzoshirwa habona mu minsi mirongo itatu hagati aho amaziko y'abanyetiyopiya ijana abanyetiyopiya cumi n'indwi baguye muri iyo mpanuka yabaye ejo ku munsi w'imana amasanduku yasa n'ayagaragara kuko ibisigarira bike nivyo byashoboye gutorwa ahabereye iyo mpanuka kandi kumenya abo bantu bizotwara amezi ashika atandatu nk'uko byashyikirijwe na leta ya etiyopiya abakozi ba ethiopian airlines bakoraniye hamwe ejo ku munsi w'imana nyene ku kibuga c'indege mpuzamakungu c'addis abeba bibuka abagenzi babo barimwo abadereva babiri hamwe n'abakozi batandatu bafiriye muri iyo mpanuka abategetsi muri nouvelle zelande ejo kuimana niho batangura gusubiza bimwe mu biziga mirongo itanu by'abantu bishwe ku munsi wa gatanu mu misigiti ibiri ku miryango yabo kugira bazofubanwe iteka hisunzwe imigenzo ya kisilamu umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu jacinda arderne yavuze ko ibiziga byose bizoba byasubijwe ababo ku munsi wa gatatu yavuze ko abahinga batandatu mu byo kumenya ibiranga umuntu bashyitse mu gihugu bavuye muri Australia gufasha umukuru w'abo bahinga corona debora marshal yavuze ko bariko barakora bihuta kugira bamenye ko ikiziga gihawe umuryango wacu nyakuri abategetsi bagi bagirije umwenegihugu wa Australia w'imyaka mirongo ibiri n'umunani azwi ku izina rya Brenton Harris Tarrant kuba ari we yakoze iryo bara ni we nyene afunzwe gushika ubu yagirizwa ubwo bwicanyi leta muri irake hamwe n'umurwi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni ku munsi wa gatandatu niho batangura kuzura abantu bahambwe mu binogo rusangi mu mihana ya koco ni mu ntara ya sinjare iri mu buraruko bushyira uburengero bwa mosure imiryango y'abishwe yari yakoraniye kuri icyo kibanza kwirabira uko bigenda abantu baharugwa mu majana barimwo abagabo abana b'abahungu hamwe n'abagore bo mu bwoko bw'inkehwa z'abayazidi nibo bakekwa kuba barahambwe mu binogo rusange kuri icyo kibanza ikoco ibinogo rusange birenga mirongo irindwi n'ibyo byatowe mu ntara ya sinjari kuva icakwa umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu mu kwezi kw'icumi na kumwe bibiri na cumi na gatandatu naho igisirikare ca israel kimenyesha ko inyuma y'aho umunyepalestina acumitiye yongera ararasa umusirikare umwe wa israeli yaciye afa abandi barakomereka igisirikare kivuga ko ivyo vyabereye mu bumanuko bushira uburengero bwa palestina mu gisagara ca nabluse uwo mugabo kandi yatwaye inkoho y'umusirikare acatangura kurasa imodoka zirengana
ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejweho na Alois Bigirimana radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu rwanda abantu cumi na batatu bo mu murenge wa gikunda mvura w'akarere ka rusizi mu burengerazuba bw'igihugu bari mu bitaro nyuma yo kugirwaho ingaruka n'ikiza cy'imvura nyinshi ivanze n'umuyaga yaguye kuri uyu wa gatandatu mu mirenge ibiri igize akarere ka rusizi iyi mvura yanasenye inyubako z'uruganda rwa kawa n'amazu makumyabiri n'umunani y'abaturage ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika temistokle mutijima imvura yateje ibiza muri iyo mirenge yombi yatangiye kugwa ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatandatu ahagana saa munani z'amanywa kureba ubukana ibyo biza byari bifite umunyamakuru w'ijwi rya amerika yahitiye ku kigo nderabuzima cya gikunda mvura aha twahasanze abarwayi cumi n'umwe barimo gukurikiranwa n'abaganga mu gihe abandi babiri boherejwe ku bitaro bya mibirizi benshi muri abo bajyanywe kwa muganga ni abari abakozi b'uruganda rw'ikawa ishema rwaho muri gikunda mvura uyu ni umwe mu bazanywe aha ku kigo nderabuzima avanywe kuri urwo ruganda ndi muri depo umuyaga uraza twibwira ni imvura isanzwe kuko yari iri kunyura mu dutobore twari turi ku matafari tubwira ni umuyaga usanzwe tugumamo muri depo naza kuza kontabure nawe aratuhumuriza ati nimugumaho nta kibazo mu mwanya umuyaga uba mwinshi bamwe barasohoka bajya gupfuka ikawa kuko shitingi zari ziri kuvaho depo nibwo yaje gutumuka ntabamenya aho umuyaga warenganye undi kuko umuyaga urimo kwita ku gitara hepfo undi ukamurenza nk'iriya ibiti biza kutugwaho mu mwanya tubona depo iraguye n'amatafari aragwa uretse abarwayi babiri bakomeretse bigaragara inyuma boherejwe ku bitaro barimo umwe wajyanywe ari muri koma abaganga baha gikunda mvura batubwiye ko abandi ari abagaragaza ibimenyetso by'ihungabana bitewe n'icyo kiza murwanashyaka jean paul ni umuforomo aho gikunda mvura bamwe ubuzima buri kugaruka nta kibazo batangiye kwibuka isi barimo ariko abandi hari abagifite ikibazo n'ihungabana ariko riza mu gihe gito ikindi gihe ukabona bazima turi kubafasha ni ukubakaruma tukabaganiriza tukamwumvisha ko ibyabaye bigomba gushira tuvuye aha kwa muganga twerekeje ku ruganda inyubako zarwo zose ziri hasi itafari ku rindi amabati yari azisakaye nayo bimwe mu bice byayo biragaragara hafi aho ibindi nabyo byajyanywe n'umuyaga nta wamenya irengero ryabyo abashinzwe gukurikirana imirimo y'urwo ruganda batubwiye ko bakegeranya imibare ngo bamenye neza agaciro k'ibyangiritse ariko toni cumi n'umunani z'ikawa zo zatwawe n'umuyaga izindi zangizwa n'iyo mvura ibikoresho byo mu biro nabyo ni uko mu ijwi rya bwana nkuru nziza augustin uyobora uruganda ni igihombo kitoroshye amaso bayahanze ibigo by'ubwishingizi ariko imirimo y'uruganda yo yabaye ihagaze hagati aho kukivamo ntibyoroshye ariko turacyanegosiya ngo turebe ibya siranse uko bizaba bimeze kuko twari dufite ubwishingizi tubaye duhagaritse by'agateganyo tugenda turokora n'izangiritse tureba ko hari icyo twazitunganyaho ariko mu bintu byo guhita dukora diregite turacyategereje iminsi mikeya uretse aho ku ruganda kandi inyubako z'abaturage hagikunda mvura na gitambi zasenyutse inzego z'ubutegetsi muri iyo mirenge yombi zatubwiye ko imiryango mirongo itandatu n'ibiru bidafite aho gukinga umusaya mu gihe izindi nzu hafi ijana ibisenge byazo byagiye bitwarwa igice kimwe nta muntu wari uri hano nanjye nyine mbibwirwa n'abaturanyi ntashye bambwira ko igiti cyansenyeye none twari twaraye hanze ubu nyine turirukanka mu baturanyi turebe ko tubona umuntu uducumbikira naye nicaye da ndi gutitira nari kurara he ubona n'umuhungu wanjye nawe aracumbitse si amazu yasenyutse gusa kuko imyaka yari ihinze ku buso bw'ubutaka bungana na hegitari zirenga magana atandatu nayo yangiritse abaturage bakavuga ko bafite impungenge y'inzara izakurikira ibyo biza ari imyumbati ari ibishyimbo ari insina ari ikawa byose ibiza byarabijyanye twari dufite n'imyenda y'amabanke twiteze ko dushobora kuzishyura kuri iyo misaruro uretse n'iyo myenda ya banki n'inzara muri rusange situzi n'ibizatworohera uri kubona ko nsinzanageramo ubwo niriye epfo hose umurima w'imirima byose byarakubise amakawa byarakubise ubu nyine nta kintu twiteze muri iyi minsi benshi mu bagezweho n'ibyo biza bigaragara ko ari abaturage ba mikoro ya ntayo ndetse barasaba inzego z'ubutegetsi kubagoboka bwana kayumba efuremu uyobora akarere ka rusizi ku murongo wa telefone yabwiye umunyamakuru w'ijwi ry'amerika ko barimo kuvugana na minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi ku buryo abo abaturage bagobokwa ubufatanye na minema hari ubufasha bwihutirwa bugenerwa abantu bahuye n'ibiza kuriya ubu turimo turavugana na minisiteri y'ibiza kugira ngo dufatanye turebe icyo twafasha bariya baturage hari aho bigaragara yuko n'imyaka mu mirima bari barahinze yangiritse ku buryo kwitega umusaruro ari ibintu bigoranye ahangaha harakorwa iki ubu ngubu igikorwa kubera ko twari dusigaye tugiye gutangira sezo turajya inama n'abaturage kugira ngo aho bishoboka bashyiremo indi myaka kugira ngo batazahura n'ikibazo cy'inzara hashize icyumweru imvura nk'iyi iteje ibiza mu karere ka kirehe mu burasirazuba bw'u rwanda aho yakomerekeje abantu bagera kuri batandatu amazu y'abaturage arenga magana cyenda arasenyuka cyo kimwe n'ibyumba by'amashuri bigera kuri cumi na bitanu ndetse imyaka y'abaturage mu mirima nayo yangizwa n'urubura ku buryo nta cyizere ku musaruro bagifite ni mu gihe mu kwezi gushize kwa kabiri minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutaka aha mu rwanda iheruka gutangaza ko aya mezi y'itumba azarangwa n'imvura nyinshi ishobora guteza ibiza bikomeye hirya no hino mu gihugu temisitokire mutijima ijwi ry'amerika mu burengerazuba bw'u rwanda
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mu burundi abagore b'abayisilamu bemeza ko ubukene no kutiga kuri benshi bituma badatera imbere suwadu bugoma umushakashatsi mu bijyanye n'iterambere rirambye avuga ko igice kimwe ku ijana aribo barangije amashuri yisumbuye ishyirahamwe ry'abagore b'abayisilamu mu burundi rirasaba ko bashyigikirwa kugira ngo nabo bagire umusanzu batanga ku iterambere ry'igihugu ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika remonzimana uri bujumbura mu burundi ishyirahamwe ry'abakenyezi b'abayisilamu mu burundi afemubu ryemeza ko naho uyu mukenyezi yitanga kubwira aronderera umuryango ahura n'intambamyi zitari nke mu buzima bwa minsi yose mu nama yo kurabira hamwe ibituma umukenyezi w'umuyisilamu mu burundi adashikira iterambere rirama benshi bemeje ko ubukene no kubura ubumenyi ari intambamyi zikomeye kugira ashikira iterambere arine dusabe umwe mu bakenyezi b'abayisilamu yavuganye n'ijwi rya amerika ashimikira ku bukene buri mu gihugu igihugu cyacu urazi ko kiri mu bihugu bya mbere bikenye dushatse no kugira ibintu by'urudandaza usanga n'udufaranga baronsa ari duke kwanza n'abagabo bacu kenshi usanga badakora arya mahera baguhaye nk'ubaguhaye umutayi w'itomati w'ibihumbi ijana arya nyine n'usanga warishemo amahera y'umwana y'ishuri muri ayo mahera nyine hakabamo n'ayo turya kandi ubu ibyo kurya byaradimbetse kumwe na kera ugaca usanga arya mahera araheze n'indi ntambamyi duhura nayo n'abakenyezi b'abayisilamu benshi usanga badafite ubumenyi bukwiye kubera benshi batize usanga benshi kujya kwiteza imbere babikora uko nyine ingene babyumva badafite ikintu kibafasha kwiyumvira kure ajya amahera yaronse ati nobe nobeka ngahe nkajya ngahe ugasanga araheze yose kubwo watanze ikigwa ku bihanze abakenyezi b'abayisilamu mu gihugu cy'u Burundi yemeza ko impinga ikiri ndende kuko ibiharuro byerekana ko abakenyezi b'abayisilamu biga bakiri bake Suwadu Bugoma umushakashatsi mu bijanye n'iterambere rirama avuga ko amatohoza yerekana ko igice kimwe ku ijana cy'abakenyezi b'abayisilamu mu Burundi ari bo barangiza amashuri yisumbuye basanze abakenyezi b'abayisilamu kazi bagifise igikorwa kininiya cyane kugira ngo bashobore gukomeza ubumenyi ibiharuro vyerekana yuko ibice mirongo itatu n'icenda nibo bashoboye kuja mu ishuri hanyuma muri ivyo bice mirongo itatu n'icenda hariho ibice mirongo itatu na bitandatu bonyene nibo bashoboye kugira amashuri y'intango bya bice mirongo itatu n'icenda twahera ku bwa mbere igice kimwe gusa nico cyashoboye amashuri yisumbuye donc za kaminuza no kubandanya numva yuko impinga irashari ndende ibikenewe gukorwa ni byinshi kugira ngo dushobore gushikira iterambere rirama tubicishije mu bumenyi bukwiye kiretse ibyo kwiga n'ubukene mu ishyirahamwe ry'abakenyezi b'abayisilamu mu burundi bavuga ibijanye no kwikumira hajati shamimu muhiteka icegera c'urongoye afemubu asaba abo bakenyezi gukorera hamwe ikindi nuko umukenyezi w'umuyisilamu atokwibagirwa agashigikirwa kugira nawe agira ico aterera mu iterambere ry'igihugu nuko umukenyezi w'umuyisilamukazi yosohoka agakorana n'abandi kuko ubugirigiri bugira babiri iyo agiye hamwe n'abandi baramwungura ibyiyumviro iyo agiye hamwe n'abandi aramenya icyo atarazi ku kibanza yari afise ni cyiza cyane ariko arakenewe yuko ashyigikiwe ku kugira ngo ashobore kwiteza imbere cyane gusumba ashyirwe mu migambi yose y'iterambere ntiyibagirwe ku kugira ngo ashobore kwiteza imbere cyane gusumba ujya umukenyezi jewe nomugereranya nk'ukwezi iyo ukwezi kwatse kwakira bose n'umukenyezi iyo yiteje imbere ateza imbere umuryango wiwe agateza imbere n'igihugu zuwena irakize umwe mu batanze inyigisho ku bakenyezi b'abayisilamu we asanga umukenyezi w'umuyisilamu yari yibagiwe mu nzego zifata ingingo uyu mukenyezi w'umuyisilamu asaba ko umukenyezi muri rusange atokumirwa ahubwo yohagwa ikibanza kibereye kandi gikwiye nawe akabona gufasha kubwira abandi bakenyezi batera imbere mu mashikiranganje nje mu mashingamateka abakenguza amateka ni ukuri hamwe woronkayo numwe nukuri turadutangaza nk'umukenyezi w'umurundikazi ntafatirwa nagomba no kudini ryanje baduhe ikibanza kibereye nk'uko bavyiyemeje ibi bice mirongo itatu kw'ijana baduhaye wanagomba turavye aho tugeze haba mu giharuro haba mu bwenge n'ubushobozi dufise turaye turakirengera biyumvire yuko haba mu bafata ingingo muri kino gihugu haba abashobora gukora iki n'ikindi kibereye mu gihugu turiho kandi turabishoboye abakenyezi b'abayisilamu mu burundi bemeza ko batagira ubumenyi bukwiye basaba inyigisho ku bijanye no gutunganya imigambi mito mito kugira bibesheho bagire n'ico baterera mu iterambere ry'igihugu benshi batunzwe n'urudandazwa n'imyuga mito mito ishyirahamwe rirukiyemo abakenyezi b'abayisilamu mu burundi risaba leta gufata mu mugongo umwigeme w'umuyisilamu kugira yijukira amashure cane cane ntayarangirize mu mashure y'intango i bujumbura remunzimana ijwi rya amerika
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu tugeze kuri wa mwanya tubagezaho amakuru ya siporo n'imikino avugwa mu karere k'ibiyaga bigari duhere mu rwanda umunyamakuru w'ijwi rya amerika claude munyandinda niwe wayaduteguriye umupira w'amaguru mu mpera z'iki cyumweru hirya no hino muri afurika hazakinwa imikino y'umunsi wa gatandatu ari nawo wa nyuma mu matsinda uguhatanira amatike yo kuzajya mu misiri mu cyiciro cya nyuma cy'irushanwa ry'igikombe cya afurika cy'ibihugu mu kwezi kwa gatandatu ikipe y'u rwanda amavubi nayo izaseruka mu mukino wo kurangiza umuhango uzayihuza na cote d'ivoire mu itsinda rya munani kuri wa gatandatu umutoza w'ikipe y'igihugu mashami vincent yahamagaye abakinnyi azatoranyamo abazifashisha muri uyu mukino abakinnyi basanzwe bakina mu rwanda batangiye imyitozo bakaba bategereje bagenzi babo bakina mu makipe yo hanze barimo Salomon Risarike ubarizwa mu ikipe ya Tubize yo mu Bubiligi Medi Kagere ukinira Simba Sports Club yo muri Tanzania tutibagiwe Jacques Tuyisenge wo muri Gor Mahia muri Kenya intego y'ikipe amavubi muri uyu mukino uzayihuza n'inzovu za Cote d'Ivoire mu mujyi wa Abidjan ni ukwirinda guseba kurushaho cyane cyane ko icyizere cyo kwerekeza muri kani cyayoyotse kera mu itsinda rya munani u Rwanda ruherereyemo Guinea Conakry niyo ya mbere ifite amanota cumi na rimwe mu mikino itanu iya kabiri ni Cote d'Ivoire n'amanota umunani Repubulika Centrafrica ikaza ku mwanya wa gatatu n'amanota atanu ikipe y'u Rwanda iri ku mwanya wa kane ano wa nyuma ikagira amanota abiri mu mikino itanu undi mukino wo muri iri tsinda uzahuza Repubulika ya Centrafrica na Guinea Conakry kuri iki cyumweru mu gihe ikipe y'igihugu y'u rwanda irimo kwitegura umukino idafite ikintu kinini iharanira andi makipe yo muri kano karere afite amahirwe ahagije yo kwerekeza mu misiri muri kane y'uyu mwaka usibye uganda na kenya zamaze kubona tike ikipe y'uburundi intamba mu rugamba nayo irasabwa gusa kunganya n'ikipe y'igihugu ya gabon mu mukino uzabera kuri stade yitiriwe igikomangoma rudoviko rwa gasore i bujumbura kuri wa gatandatu Tanzania na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nazo zirasabwa gutsinda imikino yazo iteganyijwe kuri iki cyumweru kugira ngo zibone uburenganzira bwo kuzajya mu Misiri. Tanzania izakira Uganda i Dar es Salaam, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikazahura na Liberia i Kinshasa. Tunyarukiye mu mikino ifasha abaturage kugorora ingingo, gahunda isanzwe imenyerewe mu mujyi wa Kigali igiye gutangizwa no ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu. Iyo mikino ngo izaba ifite indi sura nk'uko tubitangarizwa n'umwe mu bahagarariye iki gikorwa.
nk'uko musanzwe muzi nitwa mukasa nelson nkaba narize ibijyanye na siporo uh, muri uh, fitness na mass sports mu rwego rwo gukomeza gufasha abantu no kugira ngo abantu bakomeze kugira ubuzima bwiza binyuze muri siporo usanzwe mutumenyereye dukorera mu mujyi wa kigali na n'ubu turacyahakorera nubwo tugiye kujya hanze y'umujyi hari siporo yindi turimo gutegura izajya ibera ku kivu abantu bakunda kujya ku kivu bajyaga bagenda bakoga bagakinayo vore ariko noneho burya ari byiza ko habaho n'izindi siporo abantu bakinira bakinira ku mazi hari siporo bita aqua gym hari kickbox hari aerobics hari taibo so zose tuba tuzikorera ku mucanga hariya ku mazi iyi gahunda ya siporo rusange ku musenyi ku nkombe y'ikiyaga cya kivu i rubavu izatangizwa ku mugaragaro kuwa gatandatu tariki ya mirongo itatu z'uku kwezi kwa gatatu yari claude munyandinda i kigali
naho mu burundi amakuru ya siporo n'imikino twayateguriwe n'umunyamakuru w'ijwi rya amerika evariste nzikobanyanka abakinnyi b'umugwi w'intamba mu rugamba w'abatarenza imyaka mirongo irindwi n'itatu mu mupira w'amaguru bariko bitegurira urukino ruzobahuza n'umugwi nserukiragihugu wa congo brazzaville urwo rukino ruzoba ku munsi wa gatatu igenekerezo rya mirongo ibiri kuno kwezi kwa gatatu i bujumbura ku kibuga citiriwe umugabanywa rudoviko rwa gasore ni rumwe mu zo gukuranamwo kugira haboneke imigwi imigwi izoja mu nkino za nyuma zo guhiganirwa igikombe c'uno mwaka wa bibiri na cumi n'icenda mu gihugu ca misiri mu gihe intamba mu rugamba z'abatarenze imyaka mirongo irindwi n'itatu ziza zaratanguye imyimenyerezo kandi ziba hamwe mu kigo c'igihugu kijejwe inyigisho z'umupira w'amaguru centre technique nationale ingorane zozo ntizibuze amakuru dukura mu begereye abamenyereza ni uko umurwi ufise ingorane z'abasatirizi umwe mu bagize umwuga umupira w'amaguru umusatirizi shaka bienvenu akina mu gihugu ca tunisiya akaba atitavye ubutumire kubera imvune afise itarakira ijwi ry'amerika ryashatse kumenya imikenyero y'umumenyereza umara nta kagero mu rukino rwo ku munsi wa gatatuza ariko ntiyashimye kugira icyo ashikirije icyo twabwiwe na bamwe mu bakora mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu burundi ni uko hategekanijwe ikiganiro ku bamenyeshamakuru ku munsi wa kabiri buca urukino ruba urukino rwo gusubiza hagati y'uburundi na congo brazzaville ni ku igenekerezo rya mirongo ine na gatandatu kuno kwezi nyene kwa gatatu mu gisagara ca brazzaville mu mupira w'amaguru kandi ku munsi wa gatandatu wino ndwi twatanguye hategekanijwe i bujumbura mu burundi urundi rukino mpuzamakungu ni rumwe mu zo kurondera uburenganzira bwo kuzoja mu nkino za nyuma z'imigwi nserukirabihugu y'abakuze senior nazo nyene zizobera mu gihugu ca misiri uruzohuza intamba mu rugamba n'umugwi serukiragihugu wa gabon mu murwi uburundi burimwo burusha gabon inota rimwe bisigura ko kugira intamba mu rugamba zizoje mu misiri uno mwaka wa bibiri na cumi n'icenda zitegerezwa gutsinda gabon mu murwi ce uburundi burimwo umugwi serukiragihugu wa mali ni wo umaze kuronka uburenganzira bwo kuzoja mu nkino za nyuma mu misiri kuri uyu w'imana ku mugwa mukuru w'intara gitega hasozerewe ihiganwa rihuza amashuri yisumbuye ari ku butaka bw'uburundi mu mupira w'amaboko basketball ku ruhande rw'abigeme Lycée Sainte Therese y'Igitega niyo yatahukanye igikombe nyuma yo gutsinda Don Bosco y'Ingozi amanota mirongo itatu n'atatu kuri mirongo ibiri n'icenda ku ruhande rw'abasore naho Lycée du Lac Tanganyika y'i Bujumbura yatahukanye igikombe mu gutsinda International y'Igitega mirongo itandatu n'ane kuri mirongo itatu muri volleyball naho ku ruhande rw'abigeme ni Lycée de l'Annonciation y'i Bukeye mu ntara ya Muramvya yatahukanye igikombe inyuma yo gutsinda Christ Roy y'Igitega iseti zitatu ku busa ku ruhande ruhande rw'abasore ni saint luc yatsinze lycée du lac tanganyika iseti zitatu kuri imwe amashuri yose yo mu gisagara ca bujumbura umupira w'amaguru naho ku ruhande rw'abigeme christe roy y'igitega niyo yatahukanye igikombe yatsinze lycée kominari y'imuyinga ibitsinda umunani kuri kimwe ku ruhande rw'abasore naho ni new life y'ingozi yatsinze lycée urbain y'igitega igitsindo kimwe ku busa mwamenya ko imigwi yatabukanye ibikombe izoserukira uburundi mu ihiganwa rihuza rihuza amashuri yisumbuye yo mu bihugu by'akarere ka afurika y'ubuseruko iryo higanwa rikazobera mu gihugu cya tanzania mu kwezi k'umunani uno mwaka wa bibiri na cumi n'icenda naryo mu ntumbero yo gukomeza ubucuti hagati y'uburundi n'ubushinwa ku muhingamo w'uyu w'imana habaye urukino rw'umupira w'amaguru rwahuje abashinwa baba mu burundi na bamwe mu bawigeze bakora mu nzego za leta urwo rukino rwarangiye ku nzinzi y'abarundi ya kimwe ku busa bw'abashinwa abashinwa bakora mu buserukizi bw'ubushinwa n'abakora ubundi buzi butandukanye ku butaka bw'uburundi bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika
nshuti mwese mwarimu duteze amatwi igice cya mbere cy'ibiganiro byacu naha kirangiriye mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi nshimiye abadufashije gutegura aya makuru uwayashyize hamwe ni fatuma alimasi karara amakuru yo hirya no hino ku isi mwayagejweho na aloise bigirimana naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze muryoherwe na gahunda za radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Love is a feeling, onje ubyumve. It's a feeling, very deep. Oh, yeah. Every day we sing, talk, dance in the name of love. Well, do we do real? Are we real? They can't fit to cover. Live a proof now. Yeah. If it is real, yeah, they can't have it, yeah. Gotta, gotta, kunkunda. Execute what you say. bivane mu magambo bishyire mu bikorwa niba koko nkunda